ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda fm ya voice of muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma muri sudani ingabo za leta zirukanye mu mujyi wa wad madani abarwanyi b'umutwe wa rapid support forces wigometse ku butegetsi naho hano muri leta zunze ubumwe za amerika indege n'imodoka zizimya umuriro zikajije umurego zigerageza gucubya inkongi y'umuriro yibasiye agace ka palisades mu mujyi wa los angeles ho muri leta ya california muri sudani ingabo za leta zinjiye mu mujyi wa wad madani zishushubikaniza rapid support forces zigometse ku butegetsi igisirikare cya leta cyafashe uyu mujyi kiramutse kiwugumanye ku buryo bwa burundu aka gace kaba kabaye aka mbere kanini zishubije mu gihe cy'imyaka ikaba kabiri intambara imaze byaba kandi bihaye indi sura intambara leta ya sudani irwana n'abayigometseho ingabo za leta zasohoye videwo izigaragaza ziri muri uwo mujyi uzwi nk'umurwa mukuru wa leta ya elgezira uyu mujyi urangwa n'ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi wari warafashwe n'abarwanyi ba rsf mu kwezi kwa cumi n'abiri mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu iyi ntambara yashingiye ku kutavuga rumwe ku byerekeye guhuza ibice bitandukanye by'ingabo z'igihugu yateje ibibazo byabangamiye inyokomuntu muri iki gihugu bikura mu byabo abagera kuri miliyoni cumi n'ebyiri biteza n'inzara ku bagera kuri kimwe cya kabiri cy'abatuye igihugu itangazo rya leta ya sudani ryashimiye ingabo zayo kuba zigaruriye umujyi wa wadmadani mu gitondo cyo kuri iki cyumweru rivuga ko ahasigaye ari uguhumbahumba inyeshyamba zaba zisigaye zihishe mu bice byabo bitandukanye mu ijambo yavuze abinyujije ku rubuga rwa telegram hamdan dagalo bakunze kwita hemeti ukuriye ingabo za rsf zigometse ku butegetsi yemeye ko ingabo ze zambuwe uyu mujyi ariko yongeraho ko urugamba rutararangira yavuze ko bagiye kwisuganya bakagaba ibindi bitero bakigarurira uwo mujyi yatangaje ko impamvu ingabo ze zarushijwe imbaraga hari uko ingabo za leta zifashishije indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zakuye muri iran n'inkunga y'abasirikare bo mu ntara ya tigre muri etiyopiya hano muri leta zunze ubumwe za amerika indege n'imodoka zizimya umuriro zakajije umurego zigerageza gucubya inkongi y'umuriro yibasiye agace ka palisades mu mujyi wa los angeles ho muri leta ya california iyi nkongi y'umuriro yanze gucogora kubera umuyaga ufite umuvuduko wa kilometero ijana na cumi ku isaha uri muri aka gace uyu muriro umaze gukongora hegitari magana ane zirimo ingo z'abaturage nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuyobozi kuva ku wa kabiri w'icyumweru gishize inkongi y'umuriro yafashe ahantu hatandatu hatandukanye icyarimwe mu mujyi wa los angeles imaze guhitana abantu cumi na batandatu nk'uko byemezwa n'ibitangazamakuru binyuranye bishingiye ku mibare itangwa n'inzego z'ubuvuzi abashinzwe kuzimya umuriro baravuga ko inyubako zigera ku bihumbi cumi na bibiri zimaze gukongorwa n'uyu muriro kandi abantu cumi na batatu baburiwe irengero baravuga ko nubwo bagenda bashobora kuzimya ibice binini by'ahafashwe umuvuduko w'umuyaga utuma ibirimi by'umuriro bigenda byiyongera bigakwirakwira mu duce dushya kandi ku buryo bugoye guhagarika abashinzwe iteganyagihe baravuga ko uyu muyaga uri bukomeze kwiyongera kuri iki cyumweru ndetse ukazageza ku wa mbere no ku wa kabiri inzego z'ubutabazi zaburiye ko biramutse ari uko bigenze kuzimya uyu muriro byarushaho kugorana kandi ukaba wakwangiza ibirenze ibibarurwa muri iki gihe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugiye no kuri wa eshatu radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire aya makuru nk'uko tumaze kubivuga mu makuru hirya no hino muri leta zunze ubumwe za amerika inkongi y'umuriro irimo irayogoza umujyi wa los angeles n'inkengero zawo aho ni muri leta ya california mu burengerazuba bw'igihugu imaze guhitana abantu cumi na batandatu no gukongora amazu arenga ibihumbi cumi na bibiri mu mpera z'icyumweru mugenzi wacu edi rwema yavuganye na suzan gakwavu utuye aho i los angeles amubaza uko byifashe kuva ubwo kugeza iki gihe nta gihinduka uretse umubare w'abantu bahitanywe n'uwo muriro wiyongera ndetse n'ibyangirika bikomeza kwiyongera birasa nk'aho umuriro ugabanuka ariko ntabwo tuzi ikigiye gusubiraho kuko kuva ejo bundi utangira uragenda ufata ah, ibice bitandukanye nk'uko mwabyumvise byatangiriye maribu bijya pacific palisade bijya santa monica bijya n'ahandi hitwa awutadina pasedina kalabasas uba aho tuvugira ejo nijoro umuriro wari umaze kugera ahandi hitwa west hills ah, san fernando valley mbese ahantu tutari tuzi ko wagera ni ibintu bidasobanutse neza ariko baravuga ko wenda uyu wa west hills mu kibaya ushobora kuba watangiwe n'abantu ntabwo twari twabimenya neza ariko niko bimeze Susan Gakwavu iyo leta yanyu ya California n'ubusanzwe izwiho kugira inkongi z'umuriro ariko kenshi bikaba mu gihe cy'izuba ryinshi itandukaniro riri kuri uyu muriro n'umuriro musanzwe mumenyereye riri hehe itandukaniro ni rinini kuko uyu muriro ntabwo usanzwe imyaka mbaye hano ntabwo uyu muriro twari twawubona hari imiyaga ituye hano yitwa sana babura windi iyo miyaga kenshi yazaga muri sama igiye kurangira wari umuyaga mwinshi kandi rero iyo umure- umuyaga wabaye mwinshi umuriro uraza bite- bit- bitewe n'ibintu byinshi ni ukuri ah, uyu muyaga ni umuyaga twari tutari twabona umuyaga mu busanzwe uraza one day two days ukagenda ariko ubu ngubu mbese wafashe umujyi wa Los Angeles wose hose wahageze turebye igihombo ah, uwo mujyi wa los angeles ndetse na leta ya california ah, bishobora gukura muri uyu muriro ibintu bihagaze gute igihombo kingana gute dore ko tuzi ko hari abantu barenga icumi kugeza ubu bimaze kumenyekana ko bapfuye amazu menshi yarasenyutse amashuri n'ibindi igihombo gihagaze gute kugeza kuri uyu munota ni ukuri igihombo cyo ni kinini ku buryo ah, abantu bari no kugira ubwoba ko inshuwarense zitazashobora kwishyura amazu amashuri igihombo cyo ni igihombo kinini cyane urumva yego abantu benshi bafite inshuwarense ku mazu ariko ikiri mu kuvugwa ni uko na inshuwarense zitazi ko zizashobora kubona ayo mafaranga gusubiza amazu y'abantu Suzanne hari n'abakomeje kunenga inzego z'ubutegetsi haba inzego z'umujyi wa Los Angeles hakaba n'inzego za leta ya California ko bagaragaje intege nke mu bijyanye no kwitegura uyu muriro ko wabasanze basa nk'aho batiteguye neza wowe nk'umuntu uri aho ngaho muri uwo mujyi wa Los Angeles aho bavuga ibyo baba bafite ukuri Ah, iyo ubibonye ni ukuri nta kuri kurimo kuko sitomu zitandukanye zitera abantu abantu bakitunganya herikeni n'umuriro mu bisanzwe iyo turi muri sama ushobora kubu- kuvuga ati reka twitegure wenda iyo umuyaga uje umuriro ushobora kuza ariko disi tayimu ntabwo nibwira ko ah, ubuyobozi cyangwa abayobozi ba siteti ofu california banigirekitiza ibi bintu byaje mu bintu bidasobanutse mu buryo mu buryo butunguranye cyane cyane kuko bahamagaje other states ziri around california gufasha firefighters ariko nabo bya- byabananiye indege zananiwe so ntabwo ari ukuvuga ko ibyangombwa bidahari cyangwa batabikoresheje ariko nabyo byananiwe umuriro waje utunguranye kandi waje ari mwinshi mbese urananira ababishinzwe byabananiye completely ni ibintu byaje bitunguranye mu kuri Suzanne Gakwavu wowe ku giti cyawe n'umuryango wawe mumerewe mute ese aho muri muratekanye ntabwo twavuga ko dutekanye kuko nk'uko nakubwiye ntabwo twari tuzi ko umuriro uza kugera uyu munsi gihari uko umuyaga ugenda ukubita niko izindi sayidi zigenda zifata so natwe baduhaye woningi alati kuba twitegura ntiwamenya ariko turacyameze neza turacyari mu mazu yacu imana iracyaturinze Suzanne Gakwavu utuye mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California turagushimiye kubw'akanyu uhaye ijwi ry'Amerika kandi twizere ko ah, uyu muriro uzabasiga amahoro wowe n'umuryango wawe urakoze cyane murakoze cyane edi rwema aganira na suzan gakwavu utuye mu mujyi wa los angeles muri leta ya california mu mpera z'icyumweru aho muri california rero nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuyobozi n'abashinzwe kuzimya umuriro inkongi ishobora kurushaho kwibasira igice kinini cy'abatuye uyu mujyi umuvuduko w'umuyaga uramutse udacogoye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze umwanya w'ikiganiro ubungabunga ubuzima ndabasuhuje deogeniye mukankusi mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi bakunze kwita leyemyoma ni uburwayi bukunze kwibasira nyababyeyi ibi bibyimba bigenda bitandukana mu mubare no mu ngano kandi ntibitera kanseri benshi mu bagore bafite ubu burwayi nta bimenyetso baba bagaragaza ababigaragaje bashobora kuva cyane mu gihe cy'imihango kuribwa mu nda cyangwa se mu gice cy'epfo cy'umugongo ndetse no kugira impatwe ari byo kunanirwa kwituma ibikomeye ubu burwayi butera ubugumba nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri amerika nih indwara ya fibroids ni umugogoro ku rwego rw'isi aho yibasiye mirongo inani ku ijana by'abagore bakiri mu myaka yo kubyara ariko kandi yiganje cyane mu biraburakazi barimo n'abo muri afurika muri uganda imibare itangazwa na guverinoma yerekana ko abagore bane ku icumi muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa afurika barwaye iyi ndwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi nubwo hari uburyo bwo kuvura iyi ndwara benshi mu bagore baracyagira ingingimira zo kujya kwivuza ibibyimba byo muri nyababyeyi ni indwara ikunze kwibasira abagore berekeza mu kigero cyo gucura aho ibibyimba byoroheje bitangira gukurira muri nyababyeyi bigateza ibimenyetso nko kuribwa mu nda kunyaragura no kuva cyane mu gihe cy'imihango nk'uko ubushakashatsi bubyerekana indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi bita fibroyide ivugwaho kuba isoko nyamukuru y'ubundi burwayi cyane cyane mu bagore b'abirabura bari mu myaka yo kubyara barimo n'abo muri uganda dogiteri atuhayirwe suzan ni umuganga w'indwara z'abagore ku bitaro byihariye by'impinja n'abagore bya murago i kampala avuga ko uko ibibyimba bya fibroyide bigenda bikura bitera ukuva bikabije uburibwe no kugubwa nabi nyamara benshi mu bagore batinda kujya kwivuza
bamwe muri aba bagore baza baratangiye kujya bajya kunyara kenshi bitewe n'uko uko ibibyimba bikura bibyiga uruhago abandi nabo bashobora kugira impatwe ari byo kunanirwa kwituma ibikomeye bitewe n'uko ibibyimba byagiye hasohokera umwanda hanyuma kandi tujya tubona abagore baza baragumbahaye batakibasha gutwita Juliet Namuwaya w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko yagize ibimenyetso bisa n'ibi ubwo yari afite imyaka makumyabiri n'itanu yagerageje kwivurisha imiti y'ibyatsi ariko ntibyagabanya uburwayi cyangwa ngo bimworohereze nibwo yaje gufata umwanzuro wo kujya kwivuriza kwa muganga hospital... ubwo najyaga kwa muganga basanze imiyoboro yari ifunze babonamo za fibroyide bahise bampa imiti yihariye ivura fibroyide Juliet avuga ko nyuma yo kugirwa inama n'abaganga yaje kubagwa nyuma y'imiti yongera imisemburo yari amaze amezi atandatu aterwa ibyo byahagaritse kuva mu gihe runaka ariko mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri n'itatu ububabare no kuva byongera kugaruka ibyamuteye ubwoba
ibi byaba ari iki kubera iki ubu bubabare bugarutse kubera iki narimo gutwita urumva iyo utarimo gutwita muri sosiyete nyafurika yacu bagufata nk'aho ntacyo umaze bihereye no ku mugabo wawe ninde wakwifuza kugumana n'umugore udashobora gutwita mu by'ukuri hari n'abavuga ngo uyu mugore yaravumwe muganga tuhayirwe yerekana ko nubwo ubuvuzi bwo kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi bidasabye kubaga ahantu hanini buhari benshi mu bagore batinya kubagwa ndetse bakanga kujya kwa muganga
ntabwo ari buri fibroyide ivanwamo binyuze mu kubagwa hari izo twitegereza twasanga zitaguteza ikibazo ukaba wabana nazo muganga tuhayirwe avuga ko hari n'ubundi buryo bwo kuvura buboneka burimo gushongesha za fibroyide hakoreshejwe imashini yabugenewe ndetse n'imiti iterwa mu mijyana yo muri nyababyeyi igafasha kubuza amaraso amaraso kuvira muri nyababyeyi porofeseri anne beatrice kihara ni umuyobozi wa federasiyo mpuzamahanga y'ubuvuzi bw'indwara z'abagore muri afurika avuga ko mu gihe abagore bakwiye kujya bisuzumisha kenshi guverinoma z'ibihugu nazo zikwiye gukora ibiruseho mu gutuma ubuvuzi bwo kwa muganga buboneka kandi buhendutse
kuri fibroyide ugomba kubanza kubaza by'ingenzi bijyanye nayo ese arashaka ko uburumbuke bwe bugumaho cyangwa yarangije kubyara ese niba ava bikabije ni iki cyabanza kwitabwaho ese birasaba ko tuvanamo nyababyeyi turavanamo se ibyo bibyimba ese birasaba ko dukoresha bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bwadufasha gupima ingano y'ukuva umuntu afite ariko ibyo byose bigaruka kuri iki inzobere zivuga ko bitewe n'ikiguzi gihenze kijyana no kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi bizwi nka fibroyide ndetse n'igitutu cya sosiyete ishyira ku mugore ngo abyare juriyati n'abandi bagore benshi b'abanyayuganda bakomeje kuzahazwa na fibroyide
ni iki uzi ku ndwara ya fibroyide hanyuma se ni iki wumva cyakorwa mu kurushaho gufasha abagore bayirwaye muri afurika
mu by'ukuri ntabwo nkora ibijyanye n'ubuvuzi ariko nta byinshi nzi kuri fibroyide icyakora ni imwe mu ndwara zishobora gutera umugore kutabyara hari abagore benshi hanze aha bagendana ubu burwayi bwa fibroyide ariko batabizi ko babufite nibwira ko guverinoma yagerageza gukora ubukangurambaga nk'abaganga bakazenguruka hose bahugura abaturage atari no kuri fibroyide gusa ahubwo no ku zindi ndwara nyinshi zibasira abagore muri ibi bihe
numvise abantu benshi barwaye fibroide mu bo nsanzwe nzi kandi fibroide ubusanzwe abantu babana nayo ntabwo ari ikibazo gikomeye mu by'ukuri kuba abantu babana nayo kuko ntigaragaza ikimenyetso na kimwe cyangwa se ngo igire ikibazo gikomeye itera umugore icyakora hari bamwe bahura n'ingorane zo kuribwa cyane bakaba banava bikabije hari abagira ikibazo cyo kutabyara muri bimwe mu bihugu cyangwa muri za leta zimwe ugasanga bamwe mu bagore inda yabo yaragiye iraguka cyane cyangwa se bakajya kwa muganga bavuga ko bamaze hafi umwaka urenga batwite mu by'ukuri bo bibwiraga ko ari ugutwita ariko babasuzuma bagasanga ari fibroyide zabyimbyemo
nibwira ko fibroyide ari indwara iterwa n'agakoko ka bagiteri igatuma abagore batabyara cyangwa se ikabatera uburwayi bwo muri nyababyeyi butuma baribwa cyane mu gihe cy'imihango cyangwa se bakaribwa mu kiziba cy'inda ariko igikomeye cyane ni uko ibuza abagore kubyara nkibwira ko hakwiye kubaho gutegura ubuvuzi bwo kubagwa butangwa ku buntu abagabo bashatse nabo bagomba gufasha abagore babo
ikintu gito nzi kuri fibroyide ni uko ari ibibyimba bikurira muri nyababyeyi y'umugore bikaba byatuma atabasha gutwita cyangwa se bikamutera kuribwa mu kiziba cy'inda no kubabara mu gihe cy'imihango ku byerekeye guverinoma nibwira ko bakwiye kugabanya ikiguzi cy'ubuvuzi bwo kubagwa bagomba gukora inkingo nyinshi zayo ibyo bikaba byafasha mu kuyigabanya oya mu by'ukuri sinibwira ko hari ibihari bitewe n'uko benshi mu bagore baba batazi ikibazo bafite cyagiye wumva utameze neza wumva ububabare ntibajya kwa muganga ngo bisuzumishe bamenye ikibazo bafite barabyihorera kugeza ubwo uburwayi bwagutse bukaba ikintu kinini
dr george gwako ni umwarimu mukuru muri kaminuza ya nairobi akaba n'umuganga ku bitaro galaxy gynecare muri kenya aradusobanurira icyo fibroids ari cyo n'icyakorwa mu kwita ku barwayi bayo bashya ndetse n'abayisanganywe
the etiology or the cause of fibroids uh, is actually not known, but we know that there are certain uh, intandaro y'igitera fibroyide kugeza ubu ntizwi neza ariko tuzi ko hari bimwe mu bintu bishyira umugore mu kuba yarwara fibroyide urugero nk'abagore bafite abana bake cyangwa badafite n'umwe abagore bagiye mu mihango yabo ya mbere imburagihe wenda nko munsi y'imyaka icumi ikoreshwa ry'urushinge mu kuboneza urubyaro byo ntibivugwaho rumwe abagore bafite umubyibuho ukabije barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso barwaye diyabete ariko rero harimo n'igice gikomeye cyo kuba yaturuka ku tunyangingo sano tuzi ko uburwayi bwa fibroyide bukunze kwibasira abantu bahuje imiryango ariko kandi bukaba buniganje cyane mu birabura ugereranyije n'abazungu ndetse n'abakomoka muri amerika y'epfo hanyuma icya nyuma cyabutera ni ibibazo bishingiye ku buryo ubaho urugero kurya amafunguro yiganjemo inyama kunywa inzoga nyinshi kunywa itabi kubura vitamine d mu mubiri ndetse n'izindi mpamvu ubusanzwe uburwayi bw'ibibyimba bwa fibroid tubushyira mu burwayi bwerekeranye n'imihango hari ibibyiga ibice byo munsi y'umukondo ndetse bikaba byabangamira uburumbuke ibyo ni ibya mbere ikindi ni impinduka mu bijyanye n'imihango zikunze kugaragarira mu kuva amaraso menshi kandi igihe kirekire mu gihe cy'imihango kuri fibroide zibyiga ibice byo munsi y'umukondo zishobora kugabanya ingano y'uruhago bitewe n'aho byaje bishobora kandi kugabanya ingano y'ahasohokera umwanda munini cyangwa se ingano y'amara bishobora kandi kugabanya imitsi ijyana amaraso mu rukenyerero aho umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kuziba kw'imitsi ku burumbuke yego turabizi ko ibibyimba bya fibroide rimwe na rimwe bishobora gutera ubugumba bishobora no gutera ugukuramo inda kenshi ndetse no mu gihe cyo gutwita bishobora gutera ububabare bishobora kandi kubangamira uguhindukira k'umwana mu nda bikaba byasaba ko umubyeyi abyara bazwe ndetse na nyuma yo kubyara bishobora gutera kuva amaraso menshi cyane ariko nk'uko twabivuze ni ngombwa kumenya ko mirongo itatu ku ijana by'abagore bashobora kugira ibi bibyimba bya fibroyide ariko nta bimenyetso bagaragaza hariho uburyo bwinshi bwo kubivura bijyanye n'aho biri ingano yabyo uko umurwayi agaragara imyaka ye ndetse n'ibyifuzo bye mu bijyanye n'uburumbuke muri rusange uburyo bw'ubuvuzi bwashyirwa mu byiciro bitatu hari aho bisaba ko ibyo bibyimba tubikurikiranira hafi tuvuge niba umuntu akiri muto akaba arwaye ibibyimba bya fibroyide kandi nta bimenyetso bibigaragaza urategereza nta kintu ugomba gukora fibroyide ni ibintu bisanzwe ubushakashatsi bugaragaza ko hagati y'icumi na mirongo itatu ku ijana by'abagore bagira ibi bibyimba byo muri nyababyeyi rero inama ni uko bakwiye kujya bisuzumisha kandi nk'uko wabivuze ntabwo bitera kanseri biravurwa bigakira hari uburyo bwinshi bw'ubuvuzi
abarwayi b'iseru ku isi biyongereye ku rugero ruri hejuru ya makumyabiri ku ijana bagera kuri miliyoni icumi n'ibihumbi magana atatu mu mwaka ushize nk'uko bikubiye muri raporo yatangajwe n'ishami rya onu ryita ku buzima oms rifatanije n'ikigo cy'amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo abantu bagera ku bihumbi ijana na birindwi biganjemo abana bakiri bato bishwe n'iyi ndwara n'ubwo ari indwara ishobora kwirindwa binyuze mu rukingo rw'iseru abashakashatsi bagaragaza ko habaye igabanuka mu mubare w'abantu bakingirwa iseru kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyakwaduka mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mirongo inani na gatatu ku ijana gusa by'abana hirya no hino ku isi nibo bahawe doze ya mbere y'urukingo rw'imbasa binyuze muri gahunda ihoraho y'ikingira ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko umwaka ushize mirongo irindwi na kane ku ijana gusa aribo bahawe doze ya kabiri y'uru rukingo hagati aho minisiteri y'ubuzima mu rwanda yatangaje irandurwa ry'icyorezo cya marburg aho hari hashize ibyumweru bibiri nta murwayi mushya wanduye iyi virusi mu mpera z'ukwezi kwa cyenda nibwo byari byatangajwe ko iki cyorezo cyadutse mu gihugu hanyuma mu kwa cumi u rwanda rutangira gutanga urukingo rwa marburg marburg ni indwara yandura bwangu itera umuriro mwinshi no kuva amaraso yica mirongo inani n'umunani ku ijana by'abayanduye cyakora mu rwanda ho ikigero cy'impfu cyari hasi na makumyabiri na gatatu ku ijana nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubuzima abategetsi bavuga ko bakiryamiye amajanja kandi bakajije ubugenzuzi ku ducurama dukunze kurya imbuto ngo barebe niba iyi virusi itagihari mbashimiye ko mwakurikiye ikiganiro bungabunga ubuzima ku makuru agezweho guma ku ijwi ry'amerika ku muyoboro wa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyanti vewa akadomo komu ikiganiro cyacu cya none n'aha tugisoreje naho ubutaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
akoze mugenzi wacu eugene mukankusi n'abamufashije kutugezaho ikiganiro bungabunga ubuzima noneho twerekeze mu biyaga bigari mu kiganiro kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
eshafe wanjye ni ukuri kombo tagisi muracyari aba mbere pe mutwara abagenzi neza mu mutekano usesuye kandi mwubahiriza igihe uzi ko tuhagere neza neza kuri ya saha wambwiye ahubwo nizere ko no ku mupaka bagira vuba tugakomeza urugendo ahubwo se singa usanga kuri ya parikingi imwe yo hakurya y'umupaka wapi njyewe ntabwo nambuka umupaka ate kansubira nti ne sente ziri kumpi awo zitadde kumpi kubako mita nesubira seruganda njewe urasubira muri seruganda gute se kandi duhaguruka hambwiye kurangiza umuhumuro ntusi urashaka kunda ku mupaka nabizi ko nyine nabikubuye nenze sige nagendeye ku muhumuro wanyu ntabwo najyayo reka reka reka reka shaka iyindi taxi hakuriya ibintu bikira ahubwo ngwino fate n'amavarisi yanyu hano inyuma ariko se shofe urakomeje cyane cyane sikuri mbasohora genda muhumuro n'undi munsi ntabwo nakandagira ibirenge byange mu muhumuro kubera ziki bari abantu babetwara ngebisimba ibisimba twebwe twitwara nk'ibisimba aha ahubwo n'ibisimba ndabituse kuki mwe abanyamuhumuro ndabizi neza muhanga cyane baserugana muratwanga ahubwo nyishyura negende notesheje kiki ariko ikibazo cyawe ni ikihe wa mushoferi reka reka kwejijisha nk'umuntu ngo rimarayika cyane n'ibibazo mwaduteje iwacu seruganda mwebwe banyamuhumuro mwese mufite amaraso mu biganza byanyu
ariko si ibyo bintu urimo kudushinja ni ibiki wa mugabo uzo buzima nabayemo ntari kumwe ni anti wange anti wange nafataga ng'umubyeyi nka mama wange mwaraje wacyo kirunga kima kikamara guca ku rugo mukiba mukica urumva mu make mani muri inyamaswa pe ese uravuga cya kirunga cyarutse kera mu myaka yashize nyine urabizi se wari waravutse utansuzugura se none ko mbona ukiri muto nyine nari ndi muto ariko byose byabaye ndabyibuka mwagiye wafe uwurira nimutware ibintu byona nimutuba urumva mukatusiga mu matongo ariko se kuki uvuga ngo ngo mwaraje nyine mwese abanyamuhumuro mwese ni kimwe mwaraje nyine mwatwaye anti wange mwaramwishe urumva kuva iki kigihe narabuze ibintu byose umujeni ihangane nyumve ibyakubayeho biraba birababaje wanyuze mu bintu bikomeye rwose none usubundi wigeze ugerageza gushakisha uwo tanti wawe nibura ibyo sinshaka kubivugaho ahubwo nyishyura nigendere
ariko wewe
kibyara cyanjye urahuraho
yewe data we mbona iyo shapo yawe nce ndabona ko ari wewe ntawe uzi umenya ko ari yewe nawe nzi ngo uraza kumfasha amavarizi yawe mbona yanje yabaye ikizi niki ubonye ko wikanze ndarota cyane ibi ni biki kamakatona rwose bine bikira bigenze bite se kandi cya muri mucya kuzine ubaye iki bigenze bite abantu shofe mubaye iki imyaka yose ndasubiye kukubona mwana wanjye uracyariho ati gutsinga mukamana nizi ko ntabwo uzongera kubona nizi ko abanyamumuro barakwishije uyu ntimumbwire ko uyu ari we twavugaga cyangwa ibi birunga biruka nta mugenzi n'umwe nari ngifitiye nimero ngo ndamubaze amakuru yawe nibaza ngo warapfuye mana umuhanda icyubahiro mbega igitangaza mbonye umunsi pe amakuru namwe nari ngifise none se ante igihe cyose wabaga he wenda biri ngene yakunze warabaye umugabo mana yanjye urumva uyu mugabo ni mubyara wanjye wakure yabimuhumura cya gihe byose byaba nabone byarabakozeko acaraza nsanga aho ndi nakurode nabutse biriya bihe byari bikomeye rwose urumva cyo turajyana duhungira rusange twese ubu rero niyo nubatse njye nari mbizi ukundi kuntu njye nari nzi ko abanyamumuro barakwishe
kuze wamubwiye iki reka ndarengana ntacyo da ahubwo usanze turimo gushwana turi gupfa iby'ayo mateka gusa ikigaragara uyu muhungu ntabwo yari azi amateka y'ibyabaye ahubwo ubu nanjye ikintu mbonye ni uko kugira ngo usobanukirwe neza n'amateka y'akarere kacu burya uba ugomba kwitegura kumva impande zombi kabisa tonto ibintu uvuze nibyo n'ubundi ubaye tonto si yo se
ubonye tonto natangiye imana ishimwe
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radiyo voix d'amerique
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje mbashimire mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese